Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akkam jirtan kabajamtoota dhageeffatoota raadiyoo nuura alhudaa alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa teenyatan jumaa dal'aakir kudha jaha bara kuma tokkoo fi dhibba afuriif afurtama akka lakkoofsa hijiraatti feebruwaarii 21 bara 2019 akka lakkoofsa milaadiyaatti takka gurraandhala 14 bara 2011 akka lakkoofsa biyya keenyatti isiniif dhiyaattu sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhiyaannee jirra jalqaba irratti odeeffannoodhaan eegallaa abbaas wajjin turte gaarii.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam nageenya keessan badhaadha hordoftoota miidiyaa nuuraan hudaa gabaasa odeeffannoo feebruaarii 21 bara 2019 sanii dhiyeessaa akka sanii dhiyeessullee na abbaas minal islaam odeeffannoon keenyaa kamataa bulchiinsi magaal sandaafaa dhimma masjida ansaar irratti mari'achuuf qophii ta'uu beeksise masjidii ansaar kan magaal sandaafaa ganda duwwaa sadiitti argamu hagisniin dheengaddaatti akka diigamu ajajni jedhu bulchiinsa magaal sandaafaa irraa akka bahee fi xalayaan masjidni akka diigamu ibsu kun masjidicha irratti maxxanfamuu gabaasuu kennee yaadatamu hawaasni muslimaa masjidoota iddoo garaagaraatti diigamaa jiraniin dallanee guyyaa isniinaa ganama irraa kaasee gara masjida ansaar imaluun masjid keessa quraan qaraa karaa nagayaatiin adeemsi seera alaa masjid diiguuf karoorfamu kan hordofaa kan oole ta'uu gabaafame haaluma kana kanaan zuhurii dur poolisoon magaalattii gara masjida ansaar dhufuun dallansuu uummataa eegaa argan booda qaama dhimmi ilaallatu waliin waaree booddee deebina jechuun ofirraa kan gargalan ta'uu beekameera. waaree booda immoo bulchiinsii magaalaa fi qaamoleen seeraa gara masjidaa dhufuun koree waliin dhimma masjida ansaar irratti mari'achuuf qophii ta'uu ibsuun hawaasa muslimaa tasgabbeessanii kan deebi'an ta'uu koree masjida ansaar keessaa namni bilbilaan dubbisnuuf
hima. Uummanni san ilaalanii haa'ee nu amma wanni kana hin diignaa jennee hin dhufne isanis homaamitti balaa waan biraa waan hin dhufu hin jiru. Utuma hidhaati adeemsi qabaa adeemsi san adeemsi seera kaafachuu qabnaa jenna malee waan biraa hin jennu homaamitti isanis akkanaan ta'ina jedhanii uummata kana rafafan isaaniitti himan. Amma kun seera malee laxxafuu beeksisa kanaas seera miti akka adeemsi. Uummanni kana hojiin marii godhuu qabanii akkana godhuun qaban fuulduras waan akka mariin mariin deemna malee akkanaatti uummata kakkaafina seeraanii tijaani.
Odeeffannoon teentaan Sheek Mohaammed Hussein Qumbii magaalaa Itaayyaatti qubsiifamanii jetti. Aalimni guddaan bikeennaa naannawa daabbaatti barattoota ilmi hedduu barsiisaa turan Sheek Mohaammed Hussein Qumbii guyyaa kaleessaa godina Arsii aanaa Hexoosaa magaalaa Itaayyaatti barattoota dhibbi shanii waliin qubsiifaman. Simannaa adeema guddaa Sheek Mohaammed Hussein Qumbii fi barattoota isaanii kan irratti keessummoonni hedduun iddoo garaagaraa irraa kan dhufan yoo ta'u, hawaasi musliima naannichaatis simannaa kan irratti argamuun deeggarsa adda addaatis kan godhu ta'uu gabaafame. Godina Dargee Lixaa keessatti namoota amantaa da'oo godhatuun hawaasa jeeqaa turan irratti adabbiin hidhaa waggaa lamaa murteeffame. Godina Dargee Lixaatti manni murtii aanaa Odaa Bultuum dhaddachi guyyaa kaleessaa Feebruaarii 2019 ooleen garee amantaa waaqeffannaa da'oo godhatuun hawaasa magaal baddeessaa fi naannawa isii jiraatu jeeqaa ture jidduu namoota lama irratti adabbii hidhaa kan murteessu ta'uun beekameera. Aanicha keessatti gareen amantaa waaqeffannaa hordofni jedhu kun hawaasni naannichaa amantaa nuti hordofnuun alatti kan biroo hordofuu hin qabu jechuun jibbiinsa amantaa islaamaa fi amantaalee biroo ifatti lallabuun uummata jeequmsaaf kakaasuu isaa hordofuun hawaasni muslimaa yakka maqaballeessaa fi amantaa arrabsuutiin namoota kana irratti manna dhiyeesse ture. Haaluma kanaan manni murtichaa dhimmicha ilaalaa ture ragaalee dhiyaatee eega qorate booda namoota lama irratti hidhaa waggaa lamaa kan murteessu ta'uu gabaafame. Namoonni kunniin hawaasa muslimaa nagayaa fi jaalalaan beekamutti dhaquun islaamummaa arrabsaa kan turan akka ta'ee fi masjida keessan dirqiin fudhannee galma godhan amantiin islaamaa biyya arabaatti deebi'uu qaba kan kiristaanaatis israa'elitti deebi'uu qaba jechuun uummata kan sochoosaa turan ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Namoonni adabbiin hidhaa itti murteeffame kunniin Bulee Alii Muusaa fi Kaalid Gadaa kan jedhaman ta'uunis beekameera. Jiraattonni magaalaa galamsoo hiriira mormii geggeessan godina Harargee lixaa magaalaa galamsoo keessatti uummanni guyyaa salaasaa hooggantoota aanichaa mormuun hiriira ba'uu fi dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaa kan turan ta'uu gabaafame. Namoota hiriira kana irratti hirmaatan jidduu namni bilbilaan dubbisne akka nuuf himetti hooggantoonni ammaanichi keessa jiran hundi isaanii namoota kanaan dura harki isaanii dhiigaan laaqame namoonni kun akka gorraa kaafaman jechuun maanguddoonni garaa olaanaatti dhaquun iyyannoo dhiyeessanii kan turan ta'us mootummaa irraa deebii waan dhabneef hiriira baane jedhe.
Haaromsi haaromsi gubbaa jiru haadannuu bu'uudha. Ofiidoon dullatiin warri turan harki isaanii dhiigaan laaqame deebi'anii inni aangoomsuun haa dhaabbatudha. Sadaatti hubanii uummata irratti aangoomsuun haa dhaabbatudha. Hayyoon hiriirichaa kanuma. Tajaajila warra godinatti illee manguddoo ergine warri godinaa fudhachuu dideef bifa qaayiriirra nagaatiin baanee sagalee dhageessifannee bifa nagaatiin galle wanni jirus kanuma isaanis guyyaa lama booda gaaffii keessaniif deebii kennina jedhanii deebii nu kennanii guyyaa lama kan booda eeneetti walitti deebiname.
Dabalataanis egaa haaromsi iddoo biraatti mul'ate boodas akka aanaa isaaniitti haaromsi tokkolleen kan hin jirre ta'uu nuuf hime.
Amma yeroo ammaa kana keessatti isaan uummanni duraas komii irraa qaba ammas hojii tokko hojjetaa hin jiru bu'uuraalee misoomaa uummataaf godhamuu qabu guutuun uummanni harkatti hin qabu uummanni fakkeenyaaf faayidaalee karaa mootummaa irraa argachuu qabu sana takka akkas hin argatu uummanni harkaa sanii fi miti bakka hooggansi jijjiiramaa barbaannaa jedhanii lafaa kan.
Dhumirrattis hiriirri kun nagayaan kan xumurame ta'uunis beekameera. hidhattoonni adda bilisummaa oromoo har'a guyyaa sadaffaaf simataman torbee darbe keessa koreen araara adda bilisummaa oromoo fi mootummaa kan abbootii gadaatiin durfamu araara qaamota lamaan jidduu jiru ilaalchisee waan irra gahanii fi waan hojjetuuf karoorfatan irratti miidiyaaf ibsa kennuun ni yaadatama. ibsi isaanii irratti guyyaota muraasa keessatti koreen kun godinaalee oromiyaa iddoo miseensonni waraana adda bilisummaa oromoo itti argamanitti imaluun eegama mari'achiisan booda guyyaa sadii keessatti simannaan godhamee fi gara iddoo isaanii qophaa'eetti kan galchan ta'uu ibsamee ture. kanuma hordofuun guyyaa salaasarraa jalqabee hidhattoonni addichaa lixa wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti argaman hedduun hidhannoo isaanii hiikkachuun kan galan yoo ta'u hidhattoota kanaafis simannaan godhamee jira guyyaan simannaa karoorfame kuniin har'a kan dhumatu ta'ullee hidhattoota lixa oromiyaa kan malee kan iddoo biraa ilaalchisee ibsi kenname tokkolleen hin jiru. balaa konkolaataa aanaa yaaballoo naannawa eeldiimaa jedhamutti muudatee lubbuun nama kudha shanii ol darbe balaan kun kan muudate ganama salaasaa naannawa sa'a lamaaf walakkaa irratti yoo ta'u konkolaataan uummataa lakkoofsi gabatee isaa ooroo 61 ta'e konkolaataa meeshaa fe'u kan lakkoofsi gabatee isaa et 53 waliin walitti bu'uun lubbuun nam kudhan shanii battalumatti darbuu fi namoota lama immoo miidhaan hamaan kan irra gahe ta'uu gabaafame. bulchiinsi tiraamp teknooloojii niwukulaarii waraana saawudiif gurguruuf kan yaalaa jiru ta'uu gabaafame koongireesii ameerikaatti koreen to'annaa niwukulaarii gabaasa marichaatiif dhiyeesseen akka jedhetti bulchiinsi tiraamp teknooloojii oomisha niwukulaarii saawudii gurguruuf dhoksaan kan hojjetaa jiru ta'uu ibsi akka gabaasa kanaatti qondaaltonni bulchiinsi tiraamp olaanoon teknooloojii niwukulaarii karaa seera al ta'een saawudiif dabarsanii gurguruudhaaf carraaqqii kan godhaa jiran yoo ta'u kaampaaniiwwan ameerikaa humna niwukulaarii ijaaranis saawudii keessatti dhaabbilee niwukulaarii ijaaruuf fayyamni akka kennamuuf waayit haawus kan gaafataa jiran ta'uu beekamee jira akka seera ameerikaatti mootummaan teknooloojii niwukulaarii biyya birootiif dabarsee kennuudhaaf deeggarsa koongireesii argachuu kan qabu ta'us adeemsi bulchiinsi tiraamp garuu seera alaa fi kan malaan maltummaaf saaxilame ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aatii qabnu kanuma qophiiwwan keenya afaan oliin turti gaarii qabaadhaa anasumaan nagaa isanii dhaamadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
hayya obboleessa keenya abbaas odeeffannoo nuuf dhiheessiteef galatoomi jazaakumallahu khairan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin itti aansuudhaan isiniif dhiheessinu qophii jaarmee bultiiti iyyanoo dhaddacha jaalalaa torbaan lama wal faana deebisaan kennine inshaallah sagantaa har'aa keessatti deebisaa lamee walirratti isiniif dhiheessina dhaddacha har'aatiif murtii kan nuuf kennan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa dr liwaa'ul islaami turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa iyyannoo jaalalaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قافي أجائباتي بكر رفت اللين تأجائباتي بكر رفت يا دويتو تنهريبا دبدي يا درة قران قافين رفتي قدا dhaddacha jaalalaati maqaa ajaa'ibaati bakka isheen dhuftee fi himannaadhaaf dhaddachinis bakka aadaa oromootti ummanni gammachuu fi naasus walgahee jalatti murteeffatu murteessaan bakkuma san taa'eetii yaa'ii dhuftu cufa hoo eeggata eegarra fidaniin boodatti rakkoo jirtu dhaggeeffatee akkaataa ummanni kun eegaan adda galu godha duuba dhaddachi jaalalaa maqaa bareedaa maquma rabbiin nama lama gartee habultii wajjiin jaarrachuu deemu waan ajaa'ibaatiin rabbiin baase quraana keessatti dubbatee bar dhaddacha jaalalaa rabbiin akkam jedhiru akka jedhee ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة جي. مودة في الرحمن جال لا في ناس أني الراخات تنا جارسا جارتي جدو ربي خايدوبا waan jaarsaa jaartii jidduu kaayee kana haawwan nuti irraa dhalanne wanni isaanii wajjin qabnu jaalala kophuuti taa jaartii teenyaa wajjin qabnu waan kophoon rabbi nuu kenne duuba. Waan jaalala san irraa ka'e wal kabajaan dhufti wal dhugoomsuun dhugaa walitti himuun dhufti jechuudha. Tanaaf odoonii fi bultii wajjin hin jaaranneen duratti namni tokko kan taraa takka fuudhuu fedhu intalli takka illee ta gurbaa takka heerumuu gurbaa tokko heerumuu feetu dhaddacha godhatanii gad taa'anii dhugaa jirtu walitti himanii dhaddacha isaan jalatti yaada fi murtee isaarra fidanii yoonii fi walitti dhufan jaalaltiin dulloomtu yan duuba. Akkam jettu obboleettiin teenyatuuni abbaa mana kootii kana gartee hedduun jaaladha duuba. Innilleen akkuma gaariitti na jaalata. Waan ajaa'ibaati. Jaalalti teenyata ganama irratti walitti dhufne suuni irrachaa deemaa jirti. Ammoo wanni niin irraanfanne jette addeen teenyatuni. Isiniif ibsu aniin kun aniin tuni isarra guddoo umriinis ilmoollee lamaan dhale jaarsa duraatiif akkasumaa wajjin waan garaa kiyya keessa jiruu fi waan jaarsa kiyyaa wajjin taanee fi waan dabarsine takka isarraan dhoysine waa hunda jaalala isaatiif ittiin maaliif ree ilma dardaraatiin arkadhe. Duubaati maaliif jaalatte gurbaa kan akkas haa ta'e egaa haadha ilmaan lamaa taate maaliif nama akka keetiin heerumin jennaan lakki wanni hin jaaladheef bar diinsaati. Gaafumaan diini jaaladhu sanu aboo an ilmaan lamaan qaba siin duratti heerume boru ati ilma dardaraati intala hiriyyaa haadha tiyyaa takkana jettee na arrabsita ani dubrummaan qabu yoo dubrummaa sana irraa dhabde jaalaltiin ansii qabu tun irraa higartee doobanti akkamiin jee gaafadhe duuba deebisaan isaa maal taatere addee tiyyaa ani dubrummaan daqiiqaa tokkoo yookiin daqiiqaa shanii suni nayyaachiftu ani yoon sirraa dubrummaa dhabees arra bakkeen abdiirraa qabu ta dubrummaan siidhaa hin dhumne ta biraa gabbaahan dubrummaan nama boodaa deebitu ta harmisi hin kufne kan dhiiga xurii laguu hin qabne sun kan rabbiin jannata keessa haa'e sun waliin hanga jirru addunyaa irratti arrii waliin filannee sanitti dhaquudha haayuun tiyya. Jechisaa kun akka gaaritti onnee na fuudhee duuba bakka dur jaalaltii geesse dhibba dhibba lama dhooyte onneen tiyya jaalala isaatiif. duuba malli maalirree ni haa keenyarra buusu gaama daddafe kanuma akkanaa kana odoota biraa na jalaan fuune jeetiin ni haa wal godhanne duuba. Waan nanaa surra taniin ani himannaa kara dhaddachaa dhufeef jaalaltii teenyituun guyyaarraa guyyatti irrachaa deemti. Inumaa jaalala irrattee bira kulutee dhihootana waan ajaa'ibaa takkanaa na darbate. Xiyyitii nama keessaan baane. Maali? Wani naan jee bas wani naan jee jechaan amma himuu hin dandeenye waan jaalala san irrisu naan jedhe duuba tanaafiin isinitti wanni dhufeef jaalala gaafa duraa walittiin dhufne sun akkamittiin bakkatti deebisuu dandaya furmaataafiin gara keessan dhufe isinitti gaba yaa dhaddacha jaalala dhaddachinis karaa abbaa murtii dabarsee duuba abbaa murtii yeroo maal jaanu بسم الله الرحمن الرحيم يا أبلي يا قراتي تيني دقي إيه ديرا في دالا جدتي عمري واني جان هنجيرو keessaahuu ilmi dhiiraa intaltii yoo taateef hanga feetillee isarra haa guddattu isummaan irra guddina tahuu kana ifin irraanfatiin nama isarra narraa xiqqaatiin heeruma ifin irraanfatiin waan ganamarra wal taate kanarra hin konkolaatiin nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ilma amata diidamii afuriitu intala afurtamii fuudhee khadiija radiyallaahu anha jaalaltii hedduu isaaniit ama diidamii shan odoo takkaan irratiin odoo takkaa isin irratti hin fuuniin addunyaarraa deemtee duuba duuba maali wanni jaalala irrise ta duraati wanni ati irraanfachuu hin qabne waan garaa kiyya jiru cufaan jaarsa kiyyatti odeysee jechuun kan kee dhiira keessa maal umtire intalti arraan tanaa waan jaarsa isii wajjin dabarsite akka inni isiif ta'uu fi akka itti wajjin rafanii fi waan badi inni qabus haa ta'u akkana diddiidu tuni borul anillee yoo walafaan dhufne akkanuma nagooti jechuu sirraa qabxiis qabatee jira takka tan lammeessaadha atiin tun haadha ilmaan lamaati namni ilmaan qabu qalbiin qalbiin isiidha hiramtee jirti har tokkoon jaalala bira jaalala abbaa manaasii har tokkoon jaalala ilmaanitti har tokkoon lubbuu sii tana akkamittiin jaarsa kiyya kanaaf hurfeeysaatu isii achisa duuba jaarsi kun ilmoo irraan qabu yeroo cufatti sitti haajamuu fedha ilmaan kana tajaajiluu malee fagaatanii jiraataniis ani lakkee mana keessan ta'uuti ijoollee tanattiin carraaqqadhafaa jetteetti gadaba ganama lafa haayantanirraa konkolaatte duuba maaltu isaaf galeere intaltiniin ani gartee jaaladhe sa'illaa isin jaalala jaalala jaarsa duraatii fi ilmaan sii bira jirti malee na biraan jirtu jechuutu jaalala tana irrise duuba duuba tanaaf jecha takkan irraanfatiin inni hoo maaliif si jaalate ati umriin irra diqqaachuu fi diinsaatiif jaalatte inni hoo maaliif si jaalate dhiiru jaalaltii inni ati diiniif jaalatte suni hagartee dhibbarraa dhibbatti isa biran jirtu namni rabbiif jecha namaa jaalate jaartii tana ta ilmaan lama qabdu isii wajjin guddisuun ajiriin itti arkadhaa sammuu keessa odoo qabaate jaalala rabbii saniif dura qaba duuba isaas gama isaatiif rakkinaaf gartee cinqi keessa jirtu sii tanaa walli waaja carraaqee mana keessaa qaba dachiillee bitattu manallee qabaattu wahumaa irratti si fuudhee duuba innilleen akkas ta'uu hin qabu jaalala jaalala dhugaa haatee lafaa haateetu isin lamaan kana hin jirtu ganamumaahu wanni si jaalateef yookiin addunyaa yookiin bareedina natti fakkaate diin irratti hin jaaramne jechuudha. Tanaaf jecha wanni sadeessaa taniin isiniif dhaamu tanaaf namni gartee lama hawal tahee wal jaalalaa waliin dhufe dhugaa ganama waliin dhufe irratti waliin deemu qaba. bultiin sossoba irratti hin jaaramtu dhugaa dhugaadhaatu nama quubsa qorii guddoon nama hin quubsituu jedhan hangaa dhugaan nama quubsitu akka tanaaf jecha warra dhugaa san irratti wajjin jiraatu nama lamaa wal jaalate rabbiin isaanii wajjin haa jiraatu ibaadaa guddisuun marii jaalalaa qoflaa tapha wajjin qabaachuun zikrii rabbi kadhaa guddisuun isin irratti haa jiraattuun dhaamsa dhaamaaf. gaafin itti aantu akka jettu obbaliitiin teenje takka akkuma namni wal jaalatutti wal jaalannee anaa fi abbaan mana kiyyaa amal lama dura biyya su'uudii keessatti wal heerumne garuu oduma jaalalaa wajjin jirru baatii lama dura akkuma gabbeetti allattiin biyya tana isa gartee na jalaa fuutee hara biyyaa dabarsite. biyya tana keessatti hidhamee achi boodaan kara biyyaa darban. Wanni isaan cufarra naa yaachise duuba abbaa mana kiyyaa kana abbaa mana hankotii kana gaafa gartee odoo bultiin jaariin hin duratti akkaataa itti qubannee jiru addunyaa tanarratti goojjoo takka ta'anii fi dhuunfaa teenya jala jirtu qabaachuu dandeenyu akkam jennee wajjin haasoynee ee mana qabaachuu qabnaa jenneerra wal taanaan akkasitti abbaan kiyya achii guddoo qaba mee abbaa kiyya kana haa gaafannuu jeen abbaa mana kiyyaatiin akkasittiin dhaqee abbaa kiyya gaafadhe abbaan kan koo maal naa deebisee dhiiroo maal siin jee wannummaan ani qabu cuftinuu teeti kunoo dachii tiyya tana asirraa muradhuti irra ijaaradhu naan jee akkasittiin duubaa gaafa san yeroo san keessatti abbaan mana kiyyaana wajjin jira dachii sannaa irratti ijaaruu eegalan amma abbaan mana kiyyaa gaafa qabamee biyya dhaqu mana kana kadhumu jiraates arkee eegaa as arkeen boodatti silkiinatti bilbilee mana kana bakkatti ijaarame haa dhaabnu dachiin ilaala bakka biraatti maallaqa natti ergi bakka biraa ijaareetiin kan kara dhaabnu kana hoggaa kana fixanneen boodatti xumurraa naan jedhe ammoo ani yeroo takka illee hoggaan waa fudhadhe mindaa kiyya karaa abbaa kan kootii ergee akka mana kana bakkaan naagee aniin yaadaa ture ammallee wanni duuba na harkaan qabu rakkoon guddoon abbaan manaa gartee gaafa manni kunaa dhaabbatu naan jee xiyyitii sun mitiitiin dhawame duuba ta hirriba nama dhoorkitu ta fayyaa nama dhoorkitu amma bakka tanatti bakka lamatti hirame dhiiroo abbaa kiyya kadachii nuu kenne kana isa jala deemeetiin waan kanatti ergeetuma manni kun haa xumuramu abbaa mana kan kootitti maallaqa kan ergee waan kana godha karaan goruu wallaale mee maal naa dhaamtan manuma kiyyaan ija guduunfadhee mana kiyya fixadha moo moo abbaa mana kiyyaatii wajjiniin yaada kana fedhinna isaa guutu. Deebisaan obboleettii tanteenyaa ta duraatii wanni sirra ture hirriiba dhabuu dura abbaa mana keetii irraa laaluu dura laaluu abbaa mana keetii qeequu dura maalirraa waan kana jettee maal eega biyya dhayitti agartee maal suufte jettee jirjiraan maletti odoon aarratti odoo abbaa kiyya jibbaa ganda keenya jibbaa warra keenya jibbatti halkan hirriiba dhabne maaltu tana fida jettee abbaa mana keetii wajjin haasa'uu dhaqabta santu sirra ture gurbaalleen gama isaati gaafuma ganama gartee dachii wajjiin maqaa dhawan kana warri kun warra soddaati akka uummanni keenya juutti ajaan ajaarraa olii gurbaa warra soddaarra galu jedha jaartii isaa ajajachuu hin danda'u wanta qajaniin arraba fudhata jechuu gaafuma duraa sanuu hamma dandeeytii keessitti biyya dhaqeetiin if marihadhee waanatti ergita jettee jajjaraan malatti silaa jajjartee dachi abbaa abbaa isiidhaa fudhatuun sirran turre. Talammee isaadhaa obboleettii tiyyaan waan hin jiru. Ati arra kaatee dachi abbaa manaa keetii irratti abbaa keetii irratti hogga jaarte. Dachiin abbaa keetii tuni ta'e qofa sitti hin fakkaatin. ta obboleeyyan kee dhalaa fedhiira warra heerume jiru yoo arra abbaan kee addunyaa irraa deeme namuu qoodarraa qabaa beekadhu kanaan irraanfatin boru manni kun jaaramee abbaan kee kun addunyaa irraa yoo deeme dachiin tabbaa keenyaati intaltinis obboleettii teenya wanni kun nutti haqaa jedhanii gurbaa kana fuudhuudhaaf maal asii qabda jedhanii fufaan darbachuun ni malaa beekadhuuf duraaf duuba. bakka tan ofirraa laaluun kan kee dhabuu hedduu gogummaa itti si geessiti haa ta'u abbaan mana keetillee suma wajjin sobame eega dubbiin akkana taate malli maalire hirriiba dhabuu dura abbaa mana keetiitii wajjii waliigalii isa kanaan marihadhu waan inni siin jedhanis dhugaan fudhadhu dubbiin inni laaletuuni eegachi dhaqee arkee ija ija ilaal ija gartee ija hamtu arke gara abbaa keetii haa ta'u gara obboleeyyansaa obboleeyyan keetii haa ta'u ija hamtu arke jechuudha. Maaliif intaltii tun ilaal eesiirta ati ati biyya alaa jirtaa bara adarraa waatti ergita jechuudha ati immoo kiisha kee kofoo harka keessa itti dhayxee bara kauma takka kunoo horii kana kunoo abba nu geessi magaalaa waan barbaachisuun bite jettee waa takka illee geessin. harkaa duwwaa keessa kofoo geessitee dhayite duuba sa'if irraanfatte gaafa ati jaartiin ta'e alaa carraaytu ka ati magaalaa keessa shirshir jettu kakkanumaa wajji wanni kun kiyya jettu ifirraanfatte ifarraanfachuun keessuuni wanni gartee jibbansa warra soddaatti fide tanaa beekamu tanaaf jechi abbaa mana keetiiti haadhaa mana keetiiti wajjin atillee yaa obbali abbaa mana keetii wajjin dhugaatii himi wal mari hadhaadha waan irra walii galtanitti si galee dubbiin bakki jaarsi keelaale kunis wahuma qabdi garuu duraan faagarraa mayxanii eega isin walii galtaniin boodatti ati abbaa kee kasi dhale si gala kaaruma ta'een haa ta'u abbaa kee amansiisi waan sii fi abbaan mana keetii irra walii galtan qofa hojjedhu maaliif naan jettee ji abbaan keessi dhalee ifii sin fuudhu obboleeyyan kee sin fuudhan adeerran kee sin fuudhan ilma namaa si fuudha nama gartee bultii wajjin qabduun yaada hirmaadhu akkuma jaanittu bakka gartee oolanirra bakka bulan wayyaa jan akkuma sanillee bakka rafnetti mugan jan odoo nama wajji haasawitu haasawa dheeraa si galee odoo sitti ila hirriibni sit dhufee hin muyne bakka sanirraa ka'ee deema warra soddaa oduma nama jaalatu odoo si kabajanuu bakka fagoo gala warra gurbaatti illee galina warra garteen tilaabiratti illee galina isaanirraa achi fagaadha mana keessan goojjoo jalloo takka jaarradha achirraa ilmoo teessan fudhaameetti dhaqa hamma isaan isin qaba kabajan laala deemaa dhadhaa itittuu aannanii waan ifiin nyaanne isin nyaachisan bakka ifiin rafne isin raffisan kabajaa tana duuba maaltu namarraa fuudha warra soddaa irratti galu tanaaf waa hunda dura wanni barbaachisu jaarsa jaartiin dhaddacha jaalalaa jalatti dhugaa walitti himanii dhugaa wal jaalachuu dhugaa san irratti waliin deemu warra gartee dhugatti walitti dhufee dhugaa sanii wajjin jiraate jaalala isaa walii qaban kana ilmoon isaaniilleen isaanirratti agartee yeroo isaan gammachuun wal cinaa ta'anii nyaata walii kennanii walii koflanii waliin taphatan ilmoon isaaniilleen hogga isaan garte akkuma san intaltilleen barhaatii tiyya abbaa kiyya kana jaalatti. afaan nyaata afaan keessiifi innilleen bara akkasi hamtu guyya tokko isaanii wajjiin waliin juu hin dhageenye jechuu qaraatii isinirraa fudhatanii isin lamaan kun koollaji koollaji islaamaati koollaji faranjiillee miti tanaaf bultiin teessan sanirratti haa jaaramtu meega gaafii tana fakkaattuun kara kiyya dhuftu kara obbolowwan kiyyaa dhuftu deebisaa gaafii dhuftu waliin caqafannaa. هم ولدت ديبنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح maashaa allah shiikii keenya kabajamaaf jaalatamaa dr lu'aal islaam rabbiin isin irraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabaluu isiniin jenna iyyattoonni iyyannoo ergattanis murtii gaarii ergattaniirtan jennee abdanna amma gama qophii barnoota aqidaa qulqulluutti ceena turtiin keessan nu wajjin haa ta'u دين إسلام أرقني وأنت على فضل رب الأعلى دين إسلام أرقني وأنت على فضل رب الأعلى باسمك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله رب العرش العظيم يا الله نبو فردو صراطك المستقيم داندي سكجلا بالإسلام أرقني وأنت على فضل رب الأعلى صلوات الله يا الله وسلام الله يا الله وبارك عليه يا الله محمد خير خلق الله صاحب الرسالة
الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتانا فرتمي توكيسو خبر أمسكينا رقوان التهيس ربي رحمن إرق أجلشتو أسندرو وان جنة ربي الرحمن عرشي أول التهي جنة دبنة أول تهيس ربي كنا رقا إدوتو رق أجلش توكيني رقا قرآنه lammeessoo raga hadiisa sadeessoon waliigaltii ummata afreessoon sammuu namaa shaneessoon uuma qulqulluu wanni kun cuftinuu rabbiin rahmaan arshii olitti tahuu kanirra qajeelcha akkas inni sun irraa wanni fudhanne raga qur'aana fudhanne ragaan qur'aana jecha adda adda alfaad gosgosa jechu gosgosa akkana dhufee jenne dabarsine ragaan qur'aana waqti gari uluwwiin dubbataa rabbiin olta jechuun waqti gari fooqiyyaan rabbiin gubba jiraa jechuun waqti gari istiwaa'an rabbiin arshii olitti tahee jechuun waqti gari man fissamaa inni samii olitti tahee jechuun ragaan qur'aanaa akkanaan dhufaa jenne dabarsine ammallee akkasumatti itti fufnaadha nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waan jedhu والعرش فوق ذلك والله فوق العرش حديث كان كيس النبي وإد دبته سماء دبته كرسي دبته ايجي سني وان جدي والعرش فوق ذلك عرشي وانا ما انت دبن كان اولي عرشين وانا مدبن كان اولي والله فوق العرش ربي اللي اكسمت عرشي اولي جد رسولي عليه الصلاه والسلام waan hadiis kan keessatti dubbatam ka samaa'ii ka kursii ka bishaanii waan adda adda dubbateedha arshii wa kan cufaa ol rabbiin ammoo arshii olitti tahe subhaanahu wa ta'ala jedhe rasuuli alayhi salaatu wassalaam akkasitti dubbate hadiis dhibii keessallee rasuuli alayhi salaatu wassalaam waan jedhu ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء natti amantani inni samiirratti ol tahe na amanuu wali isan natti namantani isan nan dhugoomsitani inni samiirratti ol tahe na dhugoomsu wali asitti hadiis kan keessatti yoo ilaaltu inni samiirratti ol tahe ka samiirratti ol tahe eenyu rabbi keenna subhaana rabbiin samii ol jira rabbiin samii irratti ol ta'e arshii irratti ol ta'e ragaan qur'aana hadiisaa akkan irra qajeelchadha akkasuma qur'aanii waqti garii wanni hedduun gam isaatti ol koru wanni hedduun gam isaatti ol fuudhamu ragaan qur'aana akkanaan dhufa sababinni ol jiruuf wanni hedduun gam isaatti ol kora sababinni ol jiruuf wanni hedduun gamisaatti ol fuudhamaa suuratu faaxir aaya kudhanii keessatti rabbiin subhaana waan jedhe ilayhi yascadu lkalimu ayyib gamisaatti ol kora jechi dansaan jechi dansaan gamisaa ol koraan sabab inni ol jiruuf ragaan qur'aana kun akkana qajeelcha suuratu lmacaarij aayat afurii keessan rabbii waan jedhe تعرج الملائكة والروح إليه قميسات الكرة ملائكان أكسمت أما اللي ملائكان بكمان جبريل إن اللي قميسات الكرة رب سبحانه كان جدا ماني فنان رب الجر سبب سنيف ملائكان الكرة رقان قرآن أكسد هذا أمتي أمو أدده كاك حباشا أك شاعرة معتزلة رقا قرآن كان هنددا كرب سبحانه كان الصرحي أدس إفقلت دبات كان هنفرة وأنبي بربادا رسول عليه الصلاة والسلام حديث كيسا وانجد ولا يصعد إلى الله إلا الطيب وأن دن سملي وأن تقول لين قم ربي أولين وأن دن سقفتو قام ربي الكراج الرسول عليه الصلاة والسلام ما نفنا ربي كان ألجر tanaafuu wanni dansaan ka hujii wanni dansaan ka jechaa wanni kun cuftinuu gamisaa ol kora wanni amma waan dansaan tahin ka waan gaariin tahin gamisa olin koruu jechuun akkasumatti ammallee hadiis keessan rasuulii alayhi salaatu wassalaam waan jedhe ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم إجسني ألكرني ملائكان سول بلني قم رب إساني ألكرن أكنج الرسول عليه الصلاة والسلام ملائكان كنا من رول ججيرا كبكيف الكن ولين بلن قنمة ألكرن كقوين ولين أولا قلقلة قم رب إساني تي ألكرني ماني فنان rabbiin isaanii ol jira tanaafu waan nami hojjetu kan geessu fi tanaaf ol koran jechuu kun maal irra qajeelcha rabbiin rahmaan ol tahuu irra qajeelcha ol tahiinsa isaan maluudha حديث نبي كيسل الرسول عليه الصلاة والسلام وانجد يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل رواه أحمد قامسا الفودما أجينا الكني أجي قيات درت قامسا الفودما أجين قيا أجي الكني درت رسول عليه الصلاة والسلام كان جدا واني بكيفة الكن وجدت واني أتن الكن دلدو قام ربي الفودما وانا تنقيا دلدون درت wanni atin ammoo akkasuma guyyaa daladdu gam rabbi ol fuudhama waan atin halkan daladduun duratti rasuuli alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan ujiin nama gam rabbi ol fuudhama rabbiin subhaana ol jira tanaafu ujiin teen cuftinu ol deemti hadiis gartee imaamu ahmaditti odeessidha akkasumatti ammallee ragaan qur'aana waqti garii wanni hedduun is bira buhu wanni hedduunis bira dhufu wanni hedduunis bira buhu ragaan qur'aana waqti gariin akkana dhufaa jedhechu fakkiin kana suuratul waaqicaa aayata saddeettama keessa rabbii waan jedhe tanziilu min rabbi alcaalamiin qur'aani kun buufamaa rabbii caalama bira tanziilun buufama buufamiinsa rabbiin gubba jira sabab inni gubba jiruuf qur'aani isbira gubba irra gam jalaa buufamaa jechu kun maal irra qajeelcha rabbiin rahmaan ol jiraachuu irra qajeelchan akkasuma suuratu naxli aayata dhibbaaf lama keessatti rabbiin subhaana waan jedhe qul nazzalahu ruuxu lqudusi min rabbik jedhiin qur'aan kan buuse jibriili rabbi isa bira rabbi isa bira rabbi isa irra jibriil qur'aan kan buusee jedhiin قل نزله نزولي قبا الرقم جلات تهت قبا الرقم جلات سبب قرت ربي كين الجروف تنافو قرآن كان قبا الرقم جلاتي رسولة عليه الصلاة والسلام بوس يجتشو حديث كيسل الرسول عليه الصلاة والسلام وانجد ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ربين كين قمسمي الدنيا بوها وقت أفو أركي سديسون الكني كدوبة أركي سديسون الكني كبودة وقت إني أفو ربي الرحمن قمسمي الدنيا بوها بوهانسة إسام مله الكن كيو نديمي بريه فكي أركي سديكي سيو أركي تكوتشي أفو يو الكن كن قم بري أكي فول ديفتو ربي الرحمن قام سمي الدنيا بوهان قبا إرة قلت هينس بوهان سكرت إسام مالو بوها جيتشو كون غافا ونين الرق أجيلشو ربي الرحمن عرشي أولته الرق أجيلشا رقان قرآن حديثا يجل ديماني ولك أبن وان هاقك أبو متي حديث نبي عليه الصلاة والسلام تواترت الدمات hadiisi nabiyyi irra odeeffamte ka rabbiin rahmaan ol tahurra qajeelchitu waan hagin qabne waan hagin qabne dhuuga dhuugadha yoo fakkiif walii qabanii jaldeeman hadiis hagin qabne dhuuga ka guutuun isii rabbiin ol tahurra qajeelchitu aayaan qur'aana yoo jal deemanii walit qaban kumaa ol aaya geettu ta nami herrege keessan baane ta akkanattu jira ta rabbiin rahmaan ol tahuu irra qajeelchitu raga akkana kan argaa ka rabbiin rahmaan qur'aan keessat dubbate ka nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam hadiis saxiiha keessat dubbate raga akkana kan argaa raga akkana kan dhagaha mi akkamitti mi akkamin mala rabbiin ol hin taan jechuun mi akkamin raga kan guutuu deebisuun raga kan cufa inkaaruun ragoowwan kan cufa dur dhaabachuun ragoowwan kan cufa diduun mi akkamin mala دق ملي وان ملي تنافو يا أمة مبتدئة يا أمة حباشة يا أمة شاعرة يا أمة أمة كان فكاتو شفتك يسر ربي صدادا رقا قرآنك لالا رقا حديث لالا وان أفتن وان جتن كان ديسا قم قرآنا قم حديثا قم جتش سلفا ولي قلتي أمتها دي بها ربي الرحمن عرشي ولته أكيد أهل السنة والجماعة أكنا هجا بروم ستانوتي جزاكم الله خيرا رحمن كل كل عاوي الله واتم فكسينو الله يتونا كسينو الله فدي جلا دمني الله ما ننسى اسمو الله بكم ساتن نودان الله Isaan gama gamnu Allah waan nun dandayamne Allah tikileen dungaannu Allah tikileen dungaannu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Mola Allah Allah Allah Allah Allah Mola If you say أين الله أين الله يون جتا أين الله أين الله قلته سسامل أرشرات قلته قلته وأن تكلم فكتو رب كل كلاوي رب كل كلاوي يكران الريسنو الله itileni daanu Allah akana fakasi Allah akamitin janu Allah akatanggafanu Allah akaninu time Allah kofata kabanu Allah kofata kabanu Allah Allah Allah Allah Allah Allah مولا الله الله الله الله الله مولا بكى ساني مالي الله خالق وانكينيو الله جتا المنامة الله باطل دقينيو الله Sammuutinya Rabbi Allah Qurachuun dandeenyu Allah Qurachuun dandeenyu Allah Daangaan nuuf kaa'e Allah Lakin tarkaanfannu Allah Quraana fadhiisan Allah Qofata qabannu Allah Qofaan hajirannu Allah Quraana fadhiisan Allah Qofata qabannu Allah Qofaan hajirannu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Mawla Allah Allah Allah maashaa allaa shika keenya kabajamaaf jaalatamaa ustaas Huseen Suuraa Booranaa rabbiin isinirraa haa jaalatu. kabajamtoota dhageeffattoota keenya kan dhageeffataa jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa dhibba afurii shantammaffaa tan guyyaa kamisaa isiniif tamsa'aa jirtudha. Amma gama xumura sagantaa keenyaatti dhiyaannee jirra. Qophiin itti aantuu qophii akhlaaqa gaariiti. Amma dura sagantaa daa'ii beekamtuu Yasmii Mujaahidiin dhiyaate gama afaan Oromootti hiiknee isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. kutaa sadaffaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessin.
صلوات الله وسلام وبارك يا والي على خير الخلق محمد يا أشرف المرسلين صاحب الشفاعة الكبرى في يوم الأهوال أخلاق أجاري حلا amala gaarii akhlaaqa gaarii qophii tana keessatti karaa haalaa fi amala bareedaa ittiin horannu waliif dhaamna qophii tana keessatti akhlaaqa bareedaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallamii fi haalaa amala fakkeenyota keenyaarraa wal yaadachiifna fedhii rabbiitiin qophii tana keessatti haalaa fi amala toluurraa ulamaa'ii dubbisnee isiniif dhiheessina akhlaaqa gaarii akhlaaqa gaarii haalaa amala gaarii صلوات الله وسلامه وبارك يا والي على خير الخلق محمد يا أشرف المرسلين صاحب الشفاعة الكبرى في يوم الأهوال Yes, I do my part because it's part of my worship. But Allah subhanahu wa ta'ala is my focus. And when Allah is your focus, then you don't you don't fall into despair because you know that Allah's got you. This is extremely important. The other thing that happens on our path to Allah subhanahu wa ta'ala
karaa rabbii irra deemuu osoo yaannu rakkoon biraa kan daandii sanirraa nu mo'isutu jira fakkeenyaaf nama makiinaa oofu xinxallaa laalaa karaa irra osoo jiru rakkoo lamatu nama kana deemsa sanirraa dhaabsisuu danda'a inni tokko gaaza yookiin boba'aa fixachuudha makiinaa kee osoo gaaza ittiin guutiin ustee yoo oofte maaltu si mudata wanti si mudatu boba'aa fixattee bakka silaa dhaqqabuu yaaddu san hanqatta I remind you and myself that as ofiifis isiniifis akka aktiivistiitti akka hojjetaatti akka nama rabbiif jecha dalagaa garaagaraa dalaguutti nama hundaaf dhaamsa takka dhaamuu barbaada sunis gaaza keessan yeroo hundaa guutuu qabdan akkuma makiinaan gaaza barbaadutti isinillee gaaza barbaaddu imaana keessan irra deddeebiidhaan yoo guutuu dhabdan karatti haftu kun rakkoo namuu mudataa jirudha aktiivistoonni hojjettoonni haawwan barsiisonni hunduu rakkoo tana keessa jiru yoo madda qalbii keessan irraa guuttatan hin qabaanne yeroo keessan rabbiif kennitanii keessi keessan akka guuttamu godhuu qabdan sababni isaa waan san yoon arganne waan dalagaa jirtan sanitti itti fufuun isin rakkisa akkuma makiinaan gaaza fixatee bakka silaa dhaqqabuu yaadu san hanqatutti isinillee dadhabdanii karatti haftu continue. You will burn out just like a car runs out of gas. The other way that you can f- get off track while you're driving karaan biraa kan makiinatti gufuu ta'ee karatti hambisu balaadha wanti wahii dhufee yoo makiinaa keenyatti bu'e takkii makiinaa keenya nuun garagala yookiin karaarraa mayna fakkeenya takka isinii haa kennu seenaa booyyee sadiinii seenaa booyyee sadiinii ni beeytaniimi booyyee sadiitu jira booyyeedhan sadiin kanneen yeeyyiitu nyaachuudhaaf isaan rakkisa isaan immoo yeeyyii tana jalaa miliquuf mala barbaadatu eegalan sadiinuu kopha kophaatti mana ijaaratan booyyeen tokko haalaan laafaadha saniif mana laafaa ijaarate booyyeen lammaffaatis akkasuma mana laafaa ka duraarra wayyaa ijaarate booyyeen sadaffaa haalaan itti faajee mana jabaa dhagaadhaan ijaarate yeeyyiinis isaan barbaada dhufe akkuma dhufee mana booyyee laafaa san bira ga'e akkuma namni ibidda afuufee dhaamsutti mana isaa afuufee jalaa diige mana lammaffaatis akkasuma afuufee diige mana sadaffaa garuu hin dandeenye sababaan immoo manni sadaffaa dhagaa jabaadhaan ijaarame waan takka isinitti haa himu nuti haala qilleensaa to'achuu hin dandeenyu roobni akka hin roobne godhuu hin dandeenyu awwaaroo bubbeetti to'achuu hin dandeenyu garuu wanti nuti to'achuu dandeenyu galma keessa jiraannuu fi qubsuma keenya qofa haala qilleensaa dandamachuuf qubsuma keenya tolfachuun dirqama nuti akka uummata tokkootti bu'uura jabaa ta'etu nu barbaachisa hidda haalaan jabaa ta'etu nu barbaachisa akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuratul ibraahim keessatti waa'ee muka gaarii muka hamaa bira jiruu nuu himetti jechuudha tree in Surah Ibrahim and the bad tree, the good tree, asluha thabit wa far'uha fis sama. The amazing thing about trees mukaan wal qabatee wanti ajaa'ibaa adaduma mukni sun gara samii ol dheeratuun hiddi isaatis lafa jala gad dheerataa deema dheerinni isaa kan gara lameeninuu jiru wal sima adaduma samii keessa ol guddatuun hiddi isaatis lafa jala gad fagaataa dagaleettis lafa bal'ifataa deema nutis akka uummata tokkootti akkas ta'uu qabna mana laafaa wayita itti hirkataniis diigamu ta'uu hin qabnu qilxuu jabaa hiddi isaa lafa jalatti jabaate ta'uu qabna qilleensi hamaan dhufuu danda'a yayyiin hamaan guddaan mana keenya nurraa diiguu dhufuu danda'a garuu yoo bu'uurri keenya tole yayyii fi qilleensis nu diiguu hin danda'an hundee jajjabaa san akkamitti tolfachuu dandeenya kun dalagaa jabduu anii fi isin kophaa kophaattis gamtaanis dalaguu qabnudha haa ta'u malee dura walitti dhufeenya rabbii keenyaa waliin kitaaba isaa waliinii fi sunnaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam waliin qabnu jabeessuu qabna wantoota kana hubachuu qabna akkasumas walitti dhufeenya kana tolfachuu qabna sababni isaa rabbiin guddaan rakkoowwan kunniin akka dhufuu danda'an nuuf himeera rabbi quraana keessatti akkana nuun jedha أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم osoo rakkoo uummanni isin dura mudate hin mudatin jannata waan seentan isinitti fakkaataa jedha warri durii sun rakkoo jabduun qormaatamaniiru cinqaa irraa kan ka'e hollataniiru jecha rabbiin as biratti zulzulii jedhee fayyadame jecha hollannaa lafaa ibsuuf tajaajiluudha haalaan sodaatanii waan hollataniif ergamaa rabbii kan isaan jidduutti argamu gaafii gaafataniiru nutis har'a gaaffii kana gaafanna mataa nasrullaa gargaarsi rabbii yoom dhufa rabbi deebisaa kana wayita kennu come. And then Allah says, Ala inna nasrullahi qareeb.
gargaarsi rabbii dhihoodha jedhe rabbi barumsarraan barumsa nuuf kennutti jira mallattoorraan mallattoo nuuf kennaa jira addunyaa tana osoo qorannee dhugumatti uumama samii fi dachii keessatti jijjiirama guyyaa fi halkanii keessatti mallattootu jira ummata waa hubachuu danda'uuf mallattootu jira in the earth and the alteration in the creation of the heavens and the earth and the alteration of night and day are signs signs for the people of understanding who are these people الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك see wanti nu marsee jiru hundi mallattoodha garuu mallattoon kun namoota muraasa qofaan hubatama namoonni sunniin ammoo namoota yeroo hundaa rabbii isaanii yaadatanidha wayita haalli mijaa'u qofa muslima ta'uun faayidaa hin qabu wayita haalli mijaa'u qofa nama rabbi yaadatu wayita namaaf mijaa'u qofa nama isaaf salaatu ta'uun faayidaa hin qabu maaf akka ta'e beektuu sababni isaa namoonni addunyaa tana haalaan hubatan sunniin rabbii isaanii wayita dhaabbatan wayita nagayaa fi wayita jabaa ta'aniittis ni yaadatu wayita taa'anii fi yeroo haalli itti dhiphateettis ni yaadatu haala hunda keessatti isa yaadatu nuti wayita rakkoon nuti jabaattu qofa rabbi yaadanna warri sun garuu rabbii isaanii bakkuma hundatti yaadatu nutis akkas ta'uu baannaan mallattoolee dachii fi samii hubachuu hin dandeenyu to read and understand the signs of the heavens and the earth. One of those signs that you'll find again and again all over the universe, in everywhere that you look of the design of Allah subhanahu wa ta'ala, is that growth and change take time.
kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaan har'aaf qindeeffanne kanuma waan nu hordoftaniif galata guddaa argadha hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii geessinuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa kira argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما